mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano i washington dc muri studio icumi muri kumwe na oriane itangishaka na thomas kamilindi
arifuza yuko igihugu ndiko ndaraba arabona ko yifuza ko igihugu coguma gitera imbere igihugu coguma kirongowe neza gitwawe ne- mu mahoro n'umutekano abene igihugu batekanye abene igihugu bafatanye mu nda
uyu ni kazimburo robert se w'umwana w'umukobwa afise imyaka icenda yatanze intererano izokoreshwa mu gutunganya amatora asigura igituma uyu mwana yatanze iyo ntererano ni mu makuru tubafitiye mu kanya yo mu biyaga binini mugume ku maradiyo yanyu
andi makuru ni mu rwanda aho urukiko rukuru rwarekuye by'agateganyo umwe mu bayoboke ba fdu inkingi abandi barindwi rubafunga by'agateganyo
Nikki Haley intumwa ya Amerika muri ONU agabisha avuga ko ubwicanyi n'ibibazo by'inzara muri Afurika bishobora gutera ibibazo by'umutekano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
muri niger abaturage baba baragize uruhare mu gico cyahitanye abasirikare ba amerika bane n'abandi bane ba niger
Amerika isaba ishimitse yuko Pakistan ifata ingingo zikomeye zo kurwanya imihari y'iterabwoba. Izo rero zari ingingo z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuje mu idonido tuyahere muri Kenya inyuma y'aho sentare nkuru y'igihugu itesheje agaciro amatora yabaye mu kwezi k'umunani icyo gihugu kibandanya kwibonekezamwo uruhagarara rwa politike rutegwa n'uko ayo matora agiye kongera gusubirwamwo imigwi itavuga rumwe na leta imenyesha ko itazokwitaba amatora yiteguriye gusubirwamwo muri uku kwezi Raila Odinga ayoboye iyo migwi itavuga rumwe na leta avuga ati ntidushobora kuja mu matora ateguwe n'umukuru w'ibiro bijejwe gutunganya amatora aremerewe cyane na bagenzi be bikorana mu gufata ingingo Raila Odinga avuga kandi ati niyo mpamvu twahinduye imvugo yacu iva kuri nta hinyanyugo ry'amatora rizoba tuvuga duti nta matora azoba mu kwezi kwa cumi yamara umukuru w'igihugu ca Kenya we asaba abanyagihugu yivuye inyuma kuzokwitabira amatora avuga ati Kenya ntishobora kubaho mu bihe bidahera vy'amatora ati kandi ubutunzi bw'igihugu burakeneye gutera imbere ati dukwiye gukura gukura igihugu mu kaga ko kuguma hari amakenga ya kazoza ati banyagihugu mukwiye gukoresha ubushobozi muhabwa muri demokarasi mukitaba amatora azoba ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'uku kwezi kwa cumi muri niger abaturage baba baragize uruhare mu gico cyahitanye abasirikare bane ba leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bane ba niger umunyamakuru musa askar wazobereye mu birebana n'imitwe y'iterabwoba akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa levenment cyo mu murwa mukuru wa niger niyame yabwiye ijwi rya amerika ishami ry'igifaransa ati aba basirikare ba amerika na niger bagendaga babaza amakuru mu baturage abaturage barabatinza ku bushake bisa naho bari bazi neza ko abaterabwoba barimo bategura igico naho almu hassan umuyobozi w'akarere ka tongotongo icyo gico cyabereyemo yabwiye ijwi rya amerika nyine ririya shami ry'igifaransa ati turabizi ko abatera abatera abo ari bo bose amabandi n'abaterabwoba bafite ibyitso muri rubanda yasobanuye ko umukuru w'umudugudu wa tongotongo yatawe muri yombi kubera gukekwaho kugira uruhare muri iki gico meya hassan yavuze ko aba basirikare bane bari kumwe na bagenzi babo b'amerika bandi bane n'abandi basirikare ba niger makumyabiri bari mu bikorwa byo guhiga umwe mu bayobozi b'umutwe witwa mujao mouvement pour l'unicité et le jihad en afrique de l'ouest mu gifaransa wiyemeje kuba ishami ry'umutwe wa leta ya kisilamu muri sahara kugeza ubu nta mutwe n'umwe uriyitirira iki gitero cyahitanye rero abasirikare bane ba amerika n'abandi bane ba niger ariko abategetsi ba niger bakeka cyane ko cyateguwe n'umuyobozi mukuru wa mujao abu adnan al saharawi tukiri muri afurika niki heli intumwa ya amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu aragabisha avuga yuko ubwicanyi n'ibibazo by'inzara muri afurika bishobora gutera ibibazo ku mutekano wa leta zunze ubumwe za amerika mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti ibyo bibazo heli yafashe urugendo muri sudani y'epfo no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ribaye irya mbere umutegetsi akomeye muri leta ya trump agendeye umugabane wa afurika nta byinshi perezida trump arashikiriza ku bijyanye na afurika kuva afashe ubutegetsi uretse aho avugiye ku bwicanyi bw'abasirikare b'abanyafurika bane b'abanyamerika nako bane baheruka kugwa mu gitero muri niger icyo gitero cyatumye habazwa ibibazo bitari bike ku bijyanye n'umugambi mushasha wa leta ya trump wo kongereza igitigiri cy'abasirikare ku mugabane wa afurika inyuma y'inama n'umushikiranganji mukuru wa etiyopiya heli mariam desaleng hamwe n'umutegetsi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika heli yabwiye abamenyeshamakuru ko yizeye ko ari intango y'imigenderanire ikomeye hagati ya amerika n'umugabane wa afurika n'ibihugu bya afurika bicuditse na amerika
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubakomereza amakuru mu bushinwa kongere ya cumi n'icyenda y'ishyaka rya gikomunisiti yanditse mu itegeko shingiro ry'ishyaka izina rya Xi Jinping Xi Jinping abaye uwa gatatu uhawe ubu buremere mu butegetsi nyuma ya Mao Zedong warishinze anashinga leta y'ubu ngubu y'ubushinwa na Deng Xiaoping wazanye impinduramatwara akomeye mu gihugu cyane cyane mu rwego rw'ubukungu mao yategetse ubushinwa kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda kugera yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu naho deng xiaoping yabutegetse kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda agiye mu zabukuru ababisesengura bemeza ko inama kaminuza y'ishyaka rimwe rukumbi ritegeka ubushinwa yakomeje ubutegetsi buri mu maboko ya Xi Jinping perezida shi yatangarije kongere ko ishyaka rizaba ryagize ingabo z'ubushinwa kimwe mu bisirikari bya mbere bikomeye ku isi mu bihumbi bibiri na mirongo itanu ariko byose biyobowe n'ishyaka nyine ubuzima bwose bw'igihugu buyobowe n'ishyaka
ahandi naho Rex Tillerson umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu ari muri Pakistan Tillerson ashikiriza ashimitse ubutumwa bwa leta ya Trump busaba yuko icyo gihugu kibandanye gufata ingingo zikomeye mu kurwanya imigwi y'iterabwoba harimo abatalibani n'iyindi muri icyo gihugu inyuma y'aho bashikiye ku mugwa mukuru i Islamabad Tillerson kumwe n'izindi ntumwa za Amerika babonanye n'umushikiranganji mukuru Shahid Kagan Abasi n'abandi bategetsi bakomeye ba leta ya Pakistan muri bo hari harimwo umutegetsi mukuru w'igisirikare hamwe n'umukuru w'ibiro by'iperereza Tillerson avuga ati Pakistan irakwiye kwihweza neza uburemere bw'ikibazo igihugu gifise mu kwakira imigwi y'iterabwoba radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi kuri site ya interineti aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro byacu aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda urukiko rukuru rwategetse ko abayoboke barindwi b'ishyaka fdu inkingi barimo boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'iryo shyaka bakomeza gufungwa by'agateganyo rwategetse ariko ko umwe muri muri abo bayoboke ba fdu inkingi arekurwa by'agateganyo umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru isomwa ry'icyemezo cy'urubanza barwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemerewe gukorera mu rwanda ku bujurire mu rukiko rukuru ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryamenyekanye mu buryo butunguranye ko ryarangiye nta munyamakuru n'umwe mu bari ku rukiko warikurikiye yewe n'abaregwa isomwa ry'urubanza ryabereye mu cyumba cy'urukiko batigeze bamenyeshwa kandi biriwe ku rukiko kuko bahageze saa mbiri za mu gitondo n'isomwa ry'urubanza ryabaye ahagana mu masaha ya saa cyenda n'igice zirengaho iminota mike ku masaha yo mu rwanda no mu burundi amakuru amakuru ijwi rya amerika yamenye nuko ryakurikiranywe gusa na bwana jean marie vianney kayumba visi perezida wa mbere w'ishyaka pdp imanzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemerewe gukorera mu rwanda yari kumwe n'umwe mu bavandimwe b'abaregwa ari nabo batanze amakuru bwa mbere ko urubanza rwarangije gusomwa ni mu gihe abanyamakuru bari bamaze umwanya utari muto bagitegerereje ku cyumba cyarimo abaregwa nyuma y'uko tumenya ko urubanza rwarangiye abarwanashyaka ba fda inkingi barimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'iri shyaka bo bagumye bicaye mu cyumba cy'urukiko barinzwe n'abacungagereza batazi n'ibyabaye ku isaha ya saa kumi z'umugoroba zirengaho iminota mike nibwo umwe mu bavandimwe b'abaregwa yinjiye mu cyumba cy'urukiko abwira bwana boniface twagirimana ko urubanza umucamanza yarangije kurusoma maze uregwa asaba umucungagereza kumuherekeza ajya kubaza mu bwanditsi bw'urukiko nyuma y'igihe gito yaje kugarukana urupapuro amenyesha bagenzi be ibikubiye mu mwanzuro w'urukiko maze aho bari bari mu rukiko batangira kwijujutira icyarimwe icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru cyashimangiye ko icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge cyo ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka gihama uko kiri ku bantu barindwi abo ni bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi bwana fabien twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri fda inkingi leonire gasengayire ufatwa nk'umubitsi w'ishyaka n'abarwanashyaka basanzwe nka garatien nsabiyaremye evode mbarushimana papias ndayishimiye na norbert ufite amahoro abo uko ari barindwi umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu igihe ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza umucamanza aravuga ko impamvu abaregwa bashingiraho ubujurire bwabo basaba ko bafungurwa by'agateganyo nta shingiro zifite kuko asanga hari impamvu zikomeye zo kuba baba bafunzwe by'agateganyo umucamanza mu gusuzuma ubujurire bw'abaregwa umunani yanzuye kumwe muri bo bwana ernest nkubito nta mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko akomeza gufungwa by'agateganyo ategeka ko urubanza rukimara gusomwa ahita asohoka mu buroko akazakurikiranwa ari hanze abaregwa bamaze kubona ibikubiye mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru abacungagereza bahise babasohora mu cyumba cy'urukiko mbere yo kuburiza imodoka ya gereza babanza gupepera bamwe mu bavandimwe bari baje gukurikirana urubanza bwana nkubitabaye wa kabiri urekuwe by'agateganyo nyuma ya bwana janvier twagira yezu urukiko rwa mbere rwarekuye uyu warekuwe by'agateganyo bwa mbere abaregwa bagenzi be bavuga ko ari imaniye ku gipolisi cyohereje mu gutata imikorere y'ishyaka fda inkingi aza yigiza umurwanashyaka kugira ngo baboneho amakuru abaregwa bose uko ari icyenda mu ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemerewe gukorera mu rwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda bubakurikiranyeho ibyaha bibiri n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda ubushinjacyaha buvuga ko hari umugambi wo gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe ushinzwe n'icyiswe p5 gihuriramo amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda nka ps imberakuri fd inkingi rnc n'ayandi mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u rwanda ubushinjacyaha buvuga ko uwo mutwe w'ingabo wagombye gushingirwa mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaregwa ariko bo ntibabyemera bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha no kugezayo abarwanashyaka ba fd inkingi ishyaka fda inkingi ryamamaye cyane mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi ubwo mukuru waryo madame victoire ingabire umuhoza yazaga guhatana kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine inkiko z'u rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itanu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo iby'iterabwoba n'ibyaha perezida wa fda inkingi n'abarwanashyaka be bavuga ko bishingiye kuri politiki iyo bigeze ku kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu rwanda aba baregwa barimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batavugira mu matamatama ibyo babona ko bitagenda kuri uru rwego birasaba gutegereza urubanza rukazaburanishwa mu mizi ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuve mu rwanda tuje mu burundi umwana w'imyaka icyenda yiga mu mwaka wa gatatu yitabye akamo ko guterera amatora hari kuri uyu wa kabiri ku muhingamo mu banki nkuru y'igihugu ishami rya ngozi umubyeyi w'uyu mwana yemeza ko ari icyiyumviro cyavuye ku mwana kandi ko kitavuye ku babyeyi ni nkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yitwa mbabira ange gloria yiga mu mwaka wa gatatu ku ishuri ritoya rya senzarikange mu gisagara ca ngozi ku myaka icenda uwo mwana yitabiriye igikorwa co guterera amatora kuri uyu wa kabiri ni igikorwa catangaje bamwe gitera kwibaza vyinshi ku bandi mu gisagara ca ngozi ishuri rya amerika ryegereye umuvyeyi w'uwo mwana riramubaza aho iciyumviro cavuye kazimburo rogeri ni se wa mbabira ange gloria nawe nyene bamutazira mbabira icyo cyiyumviro umwana arashoboye kudusaba yuko twamufasha kugira aterera amatora ko aravye ingene iyo ari ku ishuri yamura ivoka yatewe na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu akayifungura yamura icamwa agenda agiye ku ishuri aca ku mapave arambwira ati nukuri muvyeyi mfasha umpe amafaranga ndu- nubwo ntaragera ntifise imyaka icenda nzi guterera amatora y'umukuru w'igihugu nukuri ndamubaza mwana wifuza ngahe ati nukuri papa jewe wofashe ukampa ibihumbi ijana woba ugize neza uwo mwana yituye abavyeyi ubwa mbere kiretse ko icyiyumviro cyo kubasaba intererano bacakiriye neza kazimburo avuga ko vyamuteye kwibaza uko intererano yiwe nawe izoheza ikangana gutahura umugambi wo guterera amatora ku myaka icenda si ikintu gisanzwe sewambabira ange gloria avuga ko uwo mwana yari amaze kugaragaza ibimenyetso vy'uko afise ingabirano yo gukurikirana ivya politike ego cyane ego cyane ariko araraba umukuru w'igihugu ivyo akora arifuza yuko igihugu ndiko ndaraba arabona ko yifuza ko igihugu coguma gitera imbere igihugu coguma kirongowe neza gitwawe ne- mu mahoro n'umutekano abenegihugu batekanye abenegihugu bafatanye mu nda kugira aba bana bacu nabo baze bagire kazoza keza namubajije uko yobibona mu gihe hogira uwiyumvira ko ari icyiyumviro cy'umubyeyi yashatse guserurira mu mwana wiwe kazimburo yishura ati oya nukuri oya nukuri nukuri umwana niwe yabidusavye niwe yabidusavye twebwe nukuri twame- twama dukora n'ibisumba ivyo umwana yabimaze kubidusaba nukuri je niyo ansaba umuriyoni nari ku- nari kumuha uwo nyene umwana niwe yigiriye sinanamuherekeje niwe yigiriye kuri muri berbe aritangira amahera ndaraba ingene yujuje borodero nukuri ndavuga nti umwana ni burundi bwejo akamo ko guterera amatora katewe abarundi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi bucahimbazwa imyaka mirongo itanu n'itanu iheze uburundi bwikukiye mu ntango z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo perezida nkurunziza akaba yaratanze iyo ntererano ingana n'imiliyoni zitanu mu ishami ry'ibanki nkuru ingozi aho ange gloria mbabira yatangiye ayo mafaranga ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze ahandi naho amasendika y'abaforoma n'ababafasha mu burundi ariyo Sia- siapa na cnts agabisha ko mu kiringo cy'iminsi cumi n'ine azohagarika akazi mu gihe leta itobemerera ibyo basaba birimo kuba- kubaha- kubaba- kubaha nako amafaranga akwiye yo kwivuza nk'uko babisezeranye na leta ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza mu itangazo amasendika sinapa na sentesi yasohoye kuri uyu wa kabiri agabisha ko mu kiringo cy'iminsi cumi n'ine azohagarika akazi hamwe leta itotanga inyishu z'ibibazo ayo masendika amaze iminsi aganira n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi mu burundi ayo masendika yemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe buca twinjiramo azoca ahagarika akazi mu kiringo cy'iminsi ine adashimishijwe meranse hakizimana umukuru wa sendika sinapa aratubwira bimwe mu byo bifuza ko vyohinduka ikibazo ca mbere kijanye no kwivuza ni ukuvuga yuko leta dufitaniye amasezerano turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta akaba ariyo iriha amagarama bijanye n'uko kuvuzwa iyo bagwaye mugabo uno munsi leta ntitegekanye amafaranga ak- akwiye ugasanga amaduka y'imiti yavuganye n'ubushikiranganji ko yo- yoza araha abagwayi bakora mu gisata cy'ubuvuzi kaza arafata ingingo adufatira ingingo aca usanga rero ivyo o, birabangamiye amagara y'abavuzi mu gihe kandi nabo abandi bagwayi baba bakeneye yuko babavura ikindi twovuga tuvuze ku kijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi hariho amategeko agenda abakozi hanyuma ugaca usanga nk'iyo bagomba guhana umukozi ntibisunga ya mategeko niho uza wumva ngo igipolisi caje gufata umuntu kanaka ukaza wumva ngo buramatari yaje gufata umuntu kanaka mbere duhora tubona n'abantu tutamenya neza abari bo aho baza barondera abavuzi ngo baje kubarondera ngo ico babakoze ni umutekano muke kubera tutaba tuzi ivyo ari vyo iruhande y'ivyo amasendika abaforoma n'abafasha babo asanga n'itangwa ry'akazi mu gisata cabo ririmwo amahinyu bikuru bikuru rero ni ivyo mugabo hariho n'ikindi twavuze kimwe navuga kijanye eh, na governance eh, ni ukuvuga ukuntu twaravuze ukuntu abakozi ba- bahabwa akazi mu gisata cy'ubuvuzi baravuze ibintu by'ibiturire mu gisata cy'ubuvuzi ivyo navyo nyene ntitubisiga inyuma tugomba yuko vyotanga umuco kuko hariho n'abakozi bafunzwe twebwe turiko turaraba tugasanga bariko baradenderezwa turavye ukuntu bafashwe turavye n'ukuntu iyo bariko baravuga igiturire hatereza kubaho ubwitanga n'ubucakira mugabo uwagitanze kugeza n'ubu akaba ataraboneka tugaca tuvuga tuti ni akadenderezo abo bantu nibabarekure hanyuma mugabo ankete zibandanye bidegemvya Hakizimana ahamagariye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igisata kivuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique kutirengagiza ibibazo abaforoma n'abafasha babo bafise ubushikiranganje ni bukere buke kuko uriko urabiraba kuri ico kibazo umenga si ikibazo ca- c'ubushikiranganje umenga ni ikibazo c'abakozi nibo bonyene bategerezwa kwiga bakimara ubushikiranganje ntibigera buvuga yuko amafaranga babuha adakwiye burinumira bagahengera hageze muri nankana hakaba ariho bavuga ngo tugire amanama kandi ayo manama atacashikako mu gihe amafaranga yategekanijwe adakwiye akamo tugatera n'ishirahamwe mitiweli ku ngendo ifise yo kuburabuza abagwayi monopole ngo udaciye mu ma- mu maduka y'imiti ya mitiweli ngo nta handi uja ivyo bijanye kubiri n'amategeko ivyo bijanye kubiri n'agateka k'abagwayi umugwayi ategerezwa kuja ahashaka umugwayi ategerezwa kuja muri farumasi ashaka hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico n'agafashanyo ico twokwita cotisation abanywanyi ba mitiweli batanga ugasanga bamwe babafatira ku mushahara w'ibanze abandi bakabafatira ku mushahara wose babakorera bimwe tukavuga tuti nta mwana n'ikinono nihatangwe agatererano kamwe kuri bose ihagarikwa ry'akazi mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi ryaheruka kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ico gihe amasendika yiyamiriza amakori yo ku mishahara leta yari yashizeho Eroge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umunyamabanga mukuru w'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ambasaderi liberat mfumukeko arasaba leta ya kenya n'abaturage bose n'abatavuga rumwe na leta kwirinda gushora igihugu mu ntambara muri iki gihe cy'amatora amatora azasubirwamo ejo bundi kuwa kane pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro umunyamabanga mukuru w'akarere ka afurika y'ubuseruko avuga ko abanyakenya babwirizwa kwiyumvira ubutunzi bafise kurusha kwiyumvira inyungu za politike uwo muryango wamenyesheje ko bimaze kuba nk'akamenyero ko mu bihugu bitari bike vya afurika mu bihe vy'amatora abanyepolitike bisamburira ko maze abanyagihugu bakicwa abandi bagahunga ambasaderi libera mfumukeko avuga ko ayo matora bucaba ku munsi wa kane w'iyindwi itariki mirongo ibiri na zitandatu kuno kwezi ateye ubwoba abatari bake gutyo agahamagarira abanyakenya kwirinda kugwa mu kaga that Kenya has been the pride of East Africa. Kenya is also the pride.
avuga ati kenya camye ari igihugu gifise icyo kimariye akarere ka afurika y'ubuseruko ndetse gifise n'ico kimariye afurika yose muri rusangi twizeye ko uko iminsi yegereza amatora abanyakenya ariko babandanya kwiyumvira kwikingira ubwabo kwihesha iteka no gukingira ubutunzi bwose barondeye kuva mu myaka iheze Fellow Kenyans, don't destroy yourself, don't destroy your country.
ati inshuti zacu zo muri kenya ntimwisamburire ko ntimusambure n'igihugu cyanyu kubera inyungu za politike twizeye ko amahoro azokingigwa muri iki gihe gito buca gitangura c'amatora hamwe n'inyuma yayo ntitwifuza ko igihugu ca kenya gica mu ngorane nk'izo ibindi bihugu biriko biracamwo kubera amatora Go through some of the problems that other countries have gone through.
mu matora yaheruka muri kenya mu kwezi k'umunani imbere y'uko sentare ntayinyuzwa itegeka ko asubirwamwo umuryango wa afurika y'ubuseruko wari warungitse indorerezi zigenga mu itangazo ryazo zashikirije ko amatora yagenze neza bimaze kumenyekana ko aya matora asubirwamwo ijwi ry'amerika ryabajije umwe muri izo ndorerezi ko igikorwa cabo kitabaye imva gusa uwo mugabo nawe yishura ko bobo igikorwa cabo kwari kuraba ko ibiro vy'amatora vyuguruye bikongera bikugara ku masaha canke ko atamyiyamamazo yabereye ku mirongo y'abaje gutora yongeye ko ku ikindi bihweje ari uko umutekano wari wubahirijwe ko atabatoye batabirekuriwe n'amategeko canke abankiwe gutora babirekuriwe hamwe n'uko atamyiyerekano yabaye ku munsi w'amatora ku bw'uwo mugwi ibyo guharura no kuraba utunenge twavuzwe na sentare ntenyuzwa ntibyari mu byo bajejwe mvumukeko abona ko izo ndorerezi zaranguye akazi kazo neza arico catumye n'ubwo umuryango wa afurika y'ubuseruko usubira kurungika izindi ndorerezi zigenga muri kenya ubuheruka umugwi wacu waracungereye amatora waratanze n'icegeranyo cawo naho benshi batakimenye n'ubu rero twebwe nk'umuryango wa yase hamwe n'ibihugu turi kumwe tuzorungika n'ubundi indorerezi zigenga mbere bamwe baramaze gushikayo kandi tuguma twizeye ko ibintu bizogenda neza reka byo natugiriye akamaro natwe nk'umuryango wose ayo matora yo muri kenya niyo yatumye ibikorwa bimwe bimwe by'umuryango wa afurika y'ubuseruko bihagarara ibyo nabyo ni iby'inama nshingamateka y'akarere imaze amezi atanu itaratangura imvo ni uko icyo gihugu kitaratora abashinga amateka bagiserukira mu gihe ibindi bihugu bitanu byamaze kwemeza no kurungika amazina y'ababiserukira byekarabe ni nkuru iyarusha ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu gihe kenya bafite impungenge z'amahane z'intambara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ho abantu barahunga cyane impunzi zimaze kugera muri miliyoni hafi enye zikubye kabiri muri iyi myaka ibiri ishize biratangazwa na hcr ni inkuru dukesha claude munyamagana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko impunzi z'imbere mu gihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zikubye inshuro zirenga ebyiri mu myaka ibiri ishize yonyine ku buryo ziri gukabakaba miliyoni enye ishami rya oni ryita ku mpunzi rivuga ko abagera ku bihumbi magana ane mirongo itatu bavuye mu byabo mu mezi atatu ashize gusa umuvugizi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi bwana adrian edwards yabwiye ijwi rya amerika ko hari impamvu nyinshi zateye ku kwiyongera kw'abakuwe mu byabo batakigeraho bikinga mu magambo ye bwana adrian yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu ari mu by'ibanze byatekerezwa nk'inkuruzi y'ubu buhunzi ariho ko hari ibindi byinshi nabyo bitakwirengagizwa bigaragara n'ahandi adrian edwards avuga ko mu zindi mpamvu harimo izishingiye ku njyane z'amoko iza politike n'izishingiye ku masambu n'ibindi mu byo twakwibutsa amatora y'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yakuwe mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa bibiri na cumi na gatandatu yegezwa mu kwezi kwa kane k'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ariko amashyaka atavuga rumwe na perezida joseph kabila aratinya ko iyi tariki nayo itazubahirizwa bwana edwards uvugira hcr aratanga umuburo ko umubare w'abati byabo ushobora gukomeza gutumbagira kubera ibikorwa bya gisirikari imvururu no kutumvikana gushingiye ku moko n'imyumvire ya politike mu bice raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi ushyira mu majwi mu kongera impunzi mu bihugu byazo harimo uburasirazuba bw'intara ya tanganyika muri tanzania aho abarenga ibihumbi magana atanu mirongo inani bataye ibyabo abenshi bahunga ubuhotozi ubusahuzi n'iyicarubozo ahandi hagaragara umubare munini w'abakuwe mu byabo ni muri kivu z'amajyaruguru n'amajyepfo hakiyongeraho n'intara ya kasayi hose muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uretse amamiliyoni y'impunzi z'imbere mu bihugu byazo raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ivuga ko abasaga ibihumbi magana atandatu na makumyabiri bashatse ubuhungiro mu bihugu bisaga cumi na kimwe ku mugabane wa afurika
turasoza ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubahe incamake y'amakuru tubashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri nigeri abaturage baba bafite uruhare mu gico cyahitanye abasirikare bane ba leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bane ba niger muri urwo rwego umukuru w'umudugudu wa tongotongo yatawe muri yombi kubera gukekwaho kugira uruhare muri iki gico tongotongo niho kiriya gico cyabereye Nikki Haley intumwa ya Amerika muri ONU agabisha avuga ko ubwicanyi n'ibibazo by'inzara muri Afurika bishobora gutera ibibazo by'umutekano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni mu gihe ari mu rugendo muri Afurika mu gihugu cya Sudani y'Epfo na RDC mu bushinwa kongere ya cumi n'icyenda y'ishyaka rya gikomunisiti ryonyine rukumbi riri ryemewe mu gihugu ya- ryandit- yanditse mu itegeko shingiro ry'ishyaka izina rya Xi Jinping bityo Xi Jinping aba- abaye uwa gatatu uhawe uburemere nyuma ya Mao Zedong washinze ririya shyaka na Deng Xiaoping wazanye impinduramatwara akomeye mu gihugu amerika isaba ishimitse yuko pakistan ifata ingingo zikomeye zo kurwanya imigwi y'iterabwoba iri muri icyo gihugu aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka muri studio cumi na thomas kamilindi naho ku buhanga bw'ibyuma hari fatuma arimasi kalala turabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo y'ijwi ry'amerika murakarama mugire umugoroba mwiza